shani karame ndumva niruhukije pe kuko bajyanye Valentine kwa muganga Yego shangabi twizere ko aza koroherwa basi.
aha kagabo karame muto sha namwe ndabona mwahangayitse cyane sha ngabi nta muntu valentine atababaje pe rwose sinabibahisha ndahangayitse cyane
Ese aba baracyashungereye iki kambirase maze kugenda? Umva mwigireyo.
sha ukuntu twari twagize ibihe byiza gusa none dore ukuntu birangiye we ndabona bwije ubu se igisigaye si ugutaha se wari urihe gigi ebana nari ndi hariya ndeba irambangukira gutabara igenda tu mva none se ubu dukora iki
ubu se ni bwije kuri mwe umva nimwitahire njye ndabanza ngere ku bitaro sibyo sinasinzira ntazi uko valentine araye Natwe ntitwasinze.
natwe nuko umva we gusa mureke tubanze dushimire papa wa Nick Yego sha mushimire dadi pe.
kuko niwe waduhamagariye ambilanse we ndabona wa mwarimu bavuganaga agiye uze tugende ese mwese muracyari hano
papa ni twashakaga kubanza kubashimira Ii, mwahamagariye valentine ambilanse ndabizi mukoze gushima kandi muhumure rwose ubwo valentine ari mu maboko y'abaganga byose biragenda neza
Dadi yes ani nkawe w'umuganga wabonye Valentine azakira vuba.
icyo nakubwira cyo nuko valentine yababaye cyane
sha mwese twese tukajya kumureba sibyo Mwese- papa ni oya oya mwese mwamubaye benshi muhitamo babiri gusa barahagije mva mwumve mbabwire we mureke njye na giga bari twe tujyayo sibyo Ererererererere. kubera iki se mwenyine Hmm. kandi twese turi inshuti za valentine ntabwo mbyumva njyewe ndi mu bagomba kujyayo no kumvikana n'abantu bo ku bitaro ntibyangora ariko se muto ahubwo ntugiye gutaha wa Oya, mugani kaga.
utaha ndabanza ku bitaro ahubwo ndaza no kubabwira uko dusanga bimeze ntimunyizeye se ko nta n'umwe ufite fone si ubwo muraza kutumenyesha gute Ii, mureke ahubwo ni njye wakagiyeho kugira ngo hajyeyo wowe mutoni Ii.
turakoresheje mama valentine ahubwo turi guta n'igihe tugende gigi umva mwebwe nimutahe turababwira uko bimeze ubundi muzajya ejo sibyo Sha, abana bazi gushukana baduhenze ubwenge tugende ani
kiriya kiriya bakunze umuziki mwese ni hano kwa DJ Pazo eee mbaho imiziki igezweho kandi ikunzwe ku isi hose eee abantu mumva mu birori ntimucikoye aya niyo mahirwe ya nyuma mufite nyiri hano nanjye sinsigara da Eh, ntugere utitwarira umuziki wo kumvira ijoro da umuziki umara imbeho mwana gusa manzi wowe uraseka iki ntacyo da ikorera akazi kawe pazo
Eh, pazo eh, sida nangahe bite shaka de ni byiza Sede ni magana atanu gusa ye. Erega wowe uri umukiriya wanjye w'imena. Nari mbizi rwose ko utataha utanyuze hano ngo witware imiziki igezweho.
ndatwara sida imwe gusa pazo Eh, nawe wagira ngo uri waje wavunjishije kabisa. Urakoze wangu.
sawa pazo bayi Eh, bye.
mwana ikigo cyacu kirakaze Ibyatsi.
urabona abantu bose bitabiriye ibirori by'isabukuru Umva sha, nanjye niyo mpamvu ndi umunyamahirwe nyine. Ngomba kugurisha nanjye amasede yanjye yose abantu bose bitabiriye ibirori.
nkabibona impamvu waje wiruka nk'iya gatera uza ku muryango w'ikigo sha Ntubizi se.
wagira ngo ubone uko utangira abantu bataha
Manzi, njyewe ndeba kure mwana. Nagomba gukoresha amahirwe yose mbonye ngo mbone amafaranga manya.
imibare yawe nta wayikira umva mwana ahubwo se ufite oya kamere tuyigwe kuri ayo masede yawe Iki? Iyo ndirimbo se ni iyahe?
winsetse se ubwo se ni gute umuntu nkawe ugurisha imiziki utazi iyo ndirimbo Ah, ubu utangiye kuvuga indirimbo zitabaho manzi shayo ntayo nzi pe sindanayumva kabisa
nabivuga wowe yizeye ko arahanyuze gusa nta kindi uzi niyo mpamvu nta muntu uri kuza kugura sede zawe genda se nyine uri gutuma ntikorera akazi neza urumva uri gutuma n'abakiriya banshinga nakubwira iki ahubwo jya uha abantu ibintu bizwi maze urebe ko bataza kugura ayo masede biru ah eh mwana biriya nikaraje mani reka nshyiremo ya ndirimbo yakunda sha
urahinda kandi pazo
iyi ndirimbo shanda yemera ntureba se erega maze ibyo ukunda ya niyi niyo mpamvu nkubonye nkahita nkashyiramo sha
shawuzi ukuntu na valentine ayikunda cyane
pazo shajya ivana imitwe aho nakumenya wowe ukunda nike ubwo ni gute umenya indirimbo akunda zibase zibase ubwo se niba nita ku by'inshuti zanjye zikunda nkabimenya ikibazo kiri hehe nasoni mwebwe muri gutera urwenya uko mwishakiye muzi ibyabaye ku nshuti yacu valentine suyu se ngewe se sha ibyo valentine yarampangayikishije pe pazo nyihera sidisha hariho run the world ya beyonce umva nawe ra. urumva nayibona kuko ni iriho rwose nashakaga sha iriho na ujya unkumbura indirimbo valentine akunda byatari Eh, ariko ni nta n'ikibazo pe niba aho uguze indirimbo nyinshi valentine akunda Eh.
wazimbwira tukamukorera sida yazo
yugushawe byaba ari byiza rwose ubundi nkamuha gifuti ya sidi y'indirimbo akunda gusa yego sha hajya sidi nangahe pazo ani ni magana atanu yonyine gusa wowe ni na make reka mbareke nigendere da ndabonye impamvu ituma pasi atita ku kugurisha amasede ye ceceka se nyine manzi genda vana ubusaka aho ngaho uzaba ubona inyungu y'ibyo nkora munsi uzaba ubona ngera mu modoka yanjye shaka
nakubwira iki nzaba mbibona
gigi gigi yego tica ngwino nkubwire ko naringiye se ntibitinda se oya ntabwo bitinda nagira ngo nkubwire ko mwaririmbye neza rwose mwatwemeje Ah, murakoze tica moses hanyuma rero umukuru w'ikigo hamwe n'abandi barimu bagenzi banjye bishimye cyane yewe n'ababyeyi bahavuye banezerewe pe mbese mwatumye isabukuru y'ikigo itazibagirana
murakoze cyane Ntacyo.
rwose nanjye byanshimishije kuba twabikoze uko twari twabipanze nta na kimwe gipfuye yego hanyuma rero ni muri urwo rwego ikigo cyifuje kugufasha kikagusubiza mu ishuri ye yewe gigi mu ishuri Cyane Mana mu ishuri.
yanjye we ubu ngiye gusubira mu ishuri nk'abandi bana oya we ntabwo byashoboka birashoboka cyane tumaze kureba ibyo wakoreye ikigo cyacu twabyiyemeje mana yanjye we umva ndumva narabyiyumvisha Eh, ubu ngiye kujya mpeka igikapu njye ku ishuri cyane rwose umva kapaze ntikazongera kunyirataho umva nizere ko nzigana na ba mutoni kwigana na bamutoni byaterwa n'igihe waviriye mu ishuri wari mu mwaka wa kangahe
ndumva narivuyemo niga mu wa gatatu pirimeri eee gigi ntuzi se ko bamutoni biga mu wa gatatu segonderi ubwo wowe uzabanza kujya kuri ariya mashuri yo hepfo muri pirimeri kugira ngo ubanze uyirangize ngo nguki njye gigi nigana n'utwana nduta reka ntibishoboka ubwo nyine ndabiretse oya gigi ntabwo ari abo uruta gusa harimo benshi mungana yewe n'abakuru kuri we kandi biga neza rwose bakanatsinda nzi neza ko niwemera ukajyayo uzatsinda kandi imbere hawe hakazaba heza cyane oya ntabwo byashoboka rwose nyine n- ntabwo najya kwigana n'inzana nduto nyine zitazamenyera ahubwo igihe cyanangenda nyereka nigendera oya gigi garuka ubitekereze neza aya mahirwe ikigo kiguhaye n'imboneka rimwe ni ukuri ntabwo bishoboka ahubwo reka nihute njye kureba valentine ku bitaro bataranafunga yirirwe tike mozesi oya gigi ni ukuri buretse gigi gigi
karisi yego rebera wakoze cyane kuza kuguma hafi ya valentine hano kwa muganga rebera ndakumva iteka wigirwa ko valentine ari umwana wanjye nawe oya da ni uko nkeka ko wenda utari kubona uyu mwanya wose ikimpangayikishije gusa ni uko igihe cyo gusura cyarangira valentine atarakamuka ngo muvugishe ariko tukigera hano hari umuforomokazi batubwiye ko basigaye basura kugeza saa moya iye haracyari amasaha hafi nk'abiri ese rebera karame ubundi ubu valentine azamara igihe kingana iki hano mu bitaro yewe sinabimenya aramutse atinze kugarura ubwenge birumvikana ko yatindamo oh valentine aha ni heza valentine uranyumva
mama valentine urumva umeze ute mwana wa mwana wa humura
kuki mwagaruye mu bitaro
valentine valentine mwana wanjye umeze ute
ndumva birimo kuza yo ni byiza none rero gute kimeze nabi cyane reka ngewe ngende ukomeze rero urwara ubukira uramuke karisi eh, uramuke karisi Eh, muramuke
none se ubundi byagenze bite ma sinamenye n'igihe nagereye hano burya nyine wikubise hasi papa wawe aje igihe mwari mumaze kuririmba mu birori ku ishuri nuko Mbese- byagenze njye rero sini
nshobora kwinjira
dogiteri joseph nawe si urakomanga
erega rugo nakwinjira ngasanga umwuhagira valanti wakangutse urumva umeze ute
muga ndumva isereri nubwo ndyamye wagira ngo igitanda kirimo kuzunguruka
humura urwagari ubwenge n'ibindi biraza gushira buhoro buhoro Hmm.
ngaho mbwira neza uko byakugendekeye ngukwe njye naketse ko hari arwaye umutwe kuko yagiye kuririmba atarakira neza uye mama ndumva atari umutwe ese ubundi ibikomere wari ufite ubushize byari byatewe n'iki
muga nyine muga valentine nari- aracyananiwe cyane ndumva ari kuvuga ibintu biterekeranye nibyo koko akeneye kuruhuka Mm, reka mwihorere nta kindi kibazo mubaza ni ukuri rwose
karisiti we ikoye ingufuri yakugize ite ko muntu wagira ngo urayiturumuje eh murenge uteye uturuka nikoye ngo uragikoma wenda kurukuraho yagiye ko iyo bigeze aya masaha abanyamaguru baje mu bitaro banyura kuri kariya kugi kwa haruguru Hmm?
wasanga nyamara karizite yataye urufunguzo rw'iyo ngufuri muzehe kayijuru yewe sinaneze uko ikibasha kwirukanye uranyaruka rwose ukwiye no kujya mu masiganwa urashaka rero kudukwepa unyuze muri uwo muryango erega karizite ngo umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo uranyumva gusa ushatse kuvuga iki karisiti nanditse ugira ngo ntituzame hano usigaranye iwawe muri iyi minsi kandi rwose ntidushobora kubyihanganira yego ra gusa ibyo mwabikuye he? kandi n'iwanjye bazi ko nta mahane ngira ya none urasobanura ute ko umukobwa wawe valentine aryamye hano mu bitaro ibyo ariko bishobora guterwa n'impamvu nyinshi izihe yego ye impamvu ngaho tubwira ubwo se ni nk'izihe zatumye valentine uba ari hano mu bitaro n'impanuka zinyuranye cyangwa umunaniro yatewe na biriya birori biriwemo
rekeraho kubeshya abantu babaga nkatwe karisi kuko ukuri turakuzi mukaba se mumbaza iki kandi umenye ko nk'umuntu w'umugabo mfite inshingano zo guhana abana banjye igihe bibaye ngombwa ukaba wumva ibyo wakoreye uriya mukobwa wawe bikwiye se valentine yaransuzuguye asuzuguza n'urugo rwanjye ntabwo rero nkeneye ubufasha bwanyu ngo menye uko ngomba guhana abo mu rugo rwanjye ayayaya ngo guhana guhana se bishyira umwana mu bitaro karisi
umva kariseti nkubwire urajya impaka z'ubusa niba kandi wumva ushaka impaka ubwo urazijyana polisi niko bimeze
ngo polisi niko bimeze rwose niko bimeze niko bimeze
mama valentine watubereye kuko tukavugisha valentine ninjye na gigi gusa mama valentine n'ukuntu twari tugize amahirwe yo gusanga amasaha atararangira tubabarire pe ko numva se bidashoboka mwabana mwe yaba we n'ukuntu ahubwo twari tuzi ngo turatindana nawe
umva gigi nawe mutoni rwose sinanze ko muvugana na valentine ariko nibwo bakimara kumuha imiti kwaba ari ukumugora rwose mama valentine byibura se wakingura gato ku rugi nkareba aho aryamye
karame
uvuga nka muto n'ibindi ye valentine bite ye ni njyewe turi hano valentine muzi ko mushobora gutuma abaganga baturakarira kubera gusakuza kwanyu mama mama karame uko wabaretse bakaza ko nshaka kubabona mama valentine turakwigenza tureke tumuvugishe pe gigi karame valentine wanjye muzi kurusha uko mumuzi urumva ubu rero akeneye kuruhuka nta byinshi afite byo kuvuga ma mama niki valentine wabaretse bakaza ko nasinziriye ngaho reka mbareke kuko valentine abisabye ariko mugerageze kudasakuza urakoze cyane mama valentine kandi ntabwo dusakuza muramenye kandi ntimumuvugishe cyane ikindi kandi n'ibyo avuga ntimubyiteho kuko aracyavuga ibiterekeranye murumva ntabwo tumuvugisha cyane rwose
muceceke gato twumvikane Eh, mbere na mbere manje kubashimira mwese ku myitozo myiza turangije ndahamya ko dutanga icyizere kabuto oye Eh, njye rero nka kapiteni wanyu ndetse n'abaturage bose bano kabuto dutewe ishema nuko ikipe yacu ihagaze kugeza ubu Eh, kabuto timu oye intsinzi ni iyacu ni iyacu abo ni twe baratuzi Eh, mbere y'uko dutaha rero reka mpande nsomere isi y'abazakina amaci yo kuwa gatandatu aho tuzaba dukina rutoki gusa mbere yaho reka ko cacu james nawe agira icyo atubwira kuri iyi maci
eee frank arakoze cyane iyi mace rero izaba ari mace ya gicuti tuzakina n'abaturanyi bacu ba rutoki none se tuzakinira he kagabo waboroheje rutoki rero nibo bashyitsi bacu bazadusanga ku kibuga dusanzwe dukiniraho cya kabuza kagabo wasubijwe Eh, natwe tuzajya gukiniraho umukino wo kwishyura nyuma ikindi kandi mugomba kwibuka ni uko rutoki ari ikipe ikomeye rwose mugomba gukora iyo mwabaga tukabatsinda sibyo
mwe mwerega tuzabatsinda urutoki bafite abakinnyi babiri cyangwa batatu beza gusa ntibadukanga kabisa Eh, ikindi kandi murabizi niyo yaba ari ngiye ngiye nyine ikipe yacu yatsinda kabisa
Ariko Pazo ugiye turiyemera ko Eh, noneho koca wacu james arakoze cyane reka mbabwire abazakina iyi maci hanyuma batari bwiyumve ntibahangayike murabizi ko mwese mutajya mu kibuga icyarimwe abatazakiriye umukino musabwe kuzaza kureba iyi maci mugatera inkunga bagenzi banyu Eh, twumvikane kagabo manzi ko mutitaba uwo nzajya mpamagara ajya avuga ngo yesi kapitene pazo yesi kapitene no no no no no no frank iyo lisite ntabwo ariyo nigute isoma izina rya pazo kandi ntigeze mukira mu bazakina iyi maci asoni koci ndumva nta mpamvu n'imwe ihari yo kudakinisha pazo niyo mpamvu namushyizemo
umva ndavuze ngo pazo ntazakina iyi maci setu kuki se atagomba gukina iyi maci pazo ni umukinnyi mwiza kandi ushoboye dukeneye ikipe nziza kandi ikomeye izakina iyi maci niyo mpamvu tugomba kumukinisha
si ngombwa nko gusobanura impamvu ntamushaka sibyo nzi neza ko pazo azi impamvu ariko ibyo byanyu ntabwo bitureba koci icyo dukeneye ni intsinzi ku ikipe yacu no kuri kabuza
niko frank ndabizi ko twese intsinzi ariyo dushyize imbere ariko ntabwo ugomba kwitega umusaruro na muke kuri pazo
ntabwo aribyo rwose njyewe nzi ko nzayishishemo ikipe yanjye kabisa
njyewe icyo ndeba ni intsinzi yo kuwa gatandatu nta kindi kandi pazo nzi neza ko azayitugezaho
urakoze cyane rata frank
mwarimu anuwari karibu karibu ese wabwiwe n'iki ko turi hano mama valentine karabe birasa se ntiyazanye valentine twese tureba mama yambi oh gaju yambima ko mbona se ugiye kurira mama Karame.
uzi ukuntu nari nagize ubwoba bwo gusigara Yo.
mu rugo ndi jyenyine
humura gaju tuza noneho nturi wenyine kandi uvuge buhoro udakangura valentine cyangwa abandi barwayi ndishimye kukubona wowe na valentine mama yo nanjye ndishimye gaju
muranshimishije kubabona muhoberana rwose gaju noneho aratuje anuwari ndagushimiye cyane kuba wazanye gaju oya ntabwo nari gutuma asigara mu rugo wenyine kandi bwije urakoze cyane ni ukuri wanatekereje kuzanira valentine ibiryo urantunguye pe ni ukuri sinabona uko ngushimira nta kibazo mama valentine kandi urakoze gushima Hmm, bishobora kuba binaryoshye rero ni ibiki se ko numva bihumura neza cyane
nizere ko gusa valentine ari bubibashe Eh, naho ubundi nazanye agasupu k'ibihumyo ibirayi bitogosheje n'imboga
yewe nakanguka arabirya rwose ndumva ari bubikunde
harya ubundi niki cyatumye valentine yongera gushyirwa mu bitaro nyine burya bamaze kuririmba abantu bose babishimiye mu gihe twari mu byishimo valentine yagize atya yikubita hasi iyi na se yari ahari ni ukuri nanjye sinakubwira ngo byatewe n'iki none se abaganga bo bati iki ubwo valentine yari yataye ubwenge atumva hari na dogiteri gakire se wa Nick uramubona wabonaga yahangayitse niwe watubwiye ngo valentine agomba kugaruka mu bitaro byihutirwa
na n'ubu se naragarura ubwenge ubwenge bwagarutse imana ishimwe ubu arasinziriye no mu kanya twahoze tuvugana
none se ribero karama undi harya mbere niki cyari cyatumye ajya mu bitaro
nyine turi mu rugo yaranyereye akubita umutwe ku meza
ese niba ari umutwe yagushije kuki afite ziriya mpfunira ku maboko dore
nako we n'ameza yamu- yamugwiriye ribera ihangane rwose wirira ariko kandi uramutse ukeneye umuntu ubwira akababaro kawe rwose niteguye kukumva
ahubwo ngira icyo nkwisabira n'uwari ndakumva ntiwangumanira agajo akarara iwawe kuko nanjye ndi burare kuri valentine ibyo nta kibazo ribera turaba tugumanye rwose gaju ma maze ujyane na tica nuwareti we wirarireyo sibyo yewe ni ngombwa ko nguma kuri valentine hano none se wowe na valentine muzagaruka ryari mu
humura tuzaza vuba gaju
mutoni muto mutoni muto karame papa niko ni gute ushobora kwigira imbere ya televiziyo ivuga unaririmba eh? ntasoni papa nari narangije kwiga ariko niba se warangije ntushobora no kwicara ngo urebe amakuru
nari ndi kwandika indirimbo papa
kuva ryahise se wabaye umwanditsi w'indirimbo ra Eh? iyo ndirimbo se ubundi iravuga iki ko ndeba usa nkaho wandika amagambo y'ibyo ntazi ngo ni urukundo oya ntabwo ari urukundo papa Eh, ahubwo ivuga ku ruhare rwa buri wese mu guhindura isi nziza hmm, sana ndebe umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze jye nawe dushyize hamwe isi twayihindura y'umunezero gusa ndabona amagambo ari meza agiye ubuse wigeze ukora ubushakashatsi ngo urebe ko ibyo wanditse muri iyi ndirimbo ari byo cyane rwose papa nakwiye igitabo muri library yo ku ishuri kivuga ku bidukikije ndagisoma Eh.
Iyi- iyi ndirimbo kandi ngoma no kwigisha bagenzi banjye bo mu itsinda ibyo se uzanye ni biki eh? ndavuze ngo simbishaka sinzongeye no kubona wandika izo ndirimbo uranyumva papa kubera iki se wambabariye nyine ni ukuri na- ntibishoboka ibyo twumvikanye urabizi ntabwo uzasubira no muri ayo mateshwa yawe ngo ni amatsinda uranyumva papa wambabariye koko nta kindi nshaka kumva muto papa wambabariye koko n'imodoka zacu zitangirika
mama kuryama ntabirambi akuvuza radiyo ndumva hano hacecetse bikabije urashaka kumva radiyo mbese numvaga wenda ukibabara umutwe ntacyo reka nyivuze
eh ubu nibwo saa moya ikigera Hmm. reka bwije abandi barwayi barangije kurya ubu barasinziriye
uzi ko numvaga nsinziriye nk'ikinyejana cyose ahubwo nanjye nakurenganyaga da ubu se urongera ubona ibitotsira
ibitotsi sinabibura ma ahubwo se ubundi arya iki mama ko numva ashonje cyane yewe icyo kibazo kiroroshye eh hano hari ibiryo mwarimu wanyu niwarita yakugemuriye
yo ni umuntu mwiza disi cyane
ndumva binahumura byoherwa rero byose ni ibyawe kereka niwinanirwa gusa mama fata iyo kanyayindi dusangire banza urye uhage ma nihagira ibisaguka ndabirya
Mm, biraryoshye cyane
ye ubu se noneho urumva umeze ute valentine
mama ndakumva tumva ntakize ese wa muganga yakubwiye ko nzataha ryari mama
ushobora kuraramo iri joro gusa eh
ikinshimishije gusa ni uko uri gukira vuba valentine
mama ndakumva birambabaza cyane iyo mubonye ubabaye
valentine mwana wanjye buriya hari ikintu tudakora neza gituma so yitwara kuriya njye ntacyo mbona mama wese hari icyo ubona none se ko nk'ubu so yatubujije kujya tuvuga ibibera iwacu uwo mudugudu wose ukaba ubizi ubwo si ikosa ryacu kuko tutakurikije amabwiriza ye ma ni icyo utabona koko biriya ni ihohoterwa nta kindi
valanti karame menya ko wasi afite uburenganzira bwo kuduhana kiye mangu iki biriya ntaho bihuriye no kuduhana rwose aho singushyigikiye pe ni ihohoterwa nta kindi ariko ibyo ubikura he valanti Mm. Hmm. ariko mama ubu we wishimiye kuba naryamye hano mu bitaro oya rwose papa nta burenganzira na buke afite bwo kunkubita kugeza ngiye mu bitaro erega tugomba kumufata uko ari gusa nyine nanjye ndabyemera ko udakwiye kuba mu bitaro umva mama nta na rimwe ngo ibyo nzabyemera erega ye hmm. uribwira ko wakora iki se mwana wa hmm? ujye umenya ko ukiri muto hari ibyo utakumvuga ok niba ari ibyo noneho ndashaka kumenyesha ko njye ntashaka gusubira mu rugo